part of it. It can protect al irb. It can protect our honor. It can protect our aklu, our sense. So all these things, then they are among the things we will say Sharia can protect. So you know they permissible inside for person who believe in Sharia. Make you just take ah, person life. Make you just waste time, just as you want. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة allah al المقتول but in the course of, say, this Muslim in the pro- defend himself, if that bandit or the Kharij, Kharij, now we don't talk, say, then be Muslim, but then believe, say, now only them, now be Muslim. Every other people, whether they are the leader or whether they are the followers of Muslims or every other people, then be Kafir and then, be, then go even go after Muslim. Kharij, Kharij, they need to follow, they need to go after Christian, they need to go after pagan worshippers. Nothing concern them. The people with Khariji were then they target now Muslims. Khawarij now only Muslims and they target. So if in the course of say Khawarij they come fight you and you can't defend yourself, in the course of defending yourself, if you come you say that Khariji can go die. that person wey die na him still na go still get sin na him go dey uh, removed e go dey dem go keep am eh, far away fa'abada allah al-maqtula dem go keep am far away from the blessings of from the mercy of allah because na him get the intention of stealing or taking away another muslim property or life so na him na him go dey blame even though na him die na na him go sing get the blame again because the other person he no get the intention to kill him The intention are just to defend himself and his property Why in Kutila hada تلك kalhal? but if he be say the khariji or the bandit in the course of that muslim say he defend himself if can't go be say kutila hada fi kalhal, they they not go kill him. then kill that true muslim uh, in that situation say in the defend himself for an يدفع wa malihi, وماله رجوت له الشهادة شيخ سي uh, Imam eh, eh, Ibn حنبل say ash-shahadata, kama jaa fi al-ahadith. say we hope say nengo, right that person uh, ننجو count them among matters the people who say they, are, they attain martyrdom just like it did written inside many our Islamic tradition say, a person will be say, Man kutila duna malihi uh, ah, fahuwa shahid. Person will be say, they then kill in the cause of say, he defend in property or in the defend himself. That person, he could die, he, he die as a shahid, he die as a martyr. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه and the reason we be say uh, we talk we be say all the evidence we did on matters like this. Now, evidence we be say then use give a true muslim permission make him fight to defend himself Then nobody say then give him permission make him kill or make him run after or make him follow wala yujizu alayhi in suri'a or kana jariha and nobody say if uh, the person we come attack him maybe the person don't even get wound safe uh, or you don't overpower them. no be say say make you kill them. no be say you I be a one almost die safe thing. make you finish am jare just prepare no maybe that one uh, no give wa in akhadahu asira falaysa lahu an yaqtulahu wa in akhadahu asira if the muslim come overpower that attacker whether na bandit whether na armed robber or na Kharij when Akhadahu Asira. If the Muslim can overpower him, he can't take him as he can't captive, he, can't take him as captive, he capture him. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ Still, the Muslim no get authority, he no get rights, أَنْ يَقْتُلَهُ to kill that, uh, to kill in captive. وَلَا يُقِيمَ al-hadda. And the Muslim no get authority, he no get right to, to execute the bandits or the the courage will can attack him. Walakin, but the thing will be say he they established inside the Sharia make the victor make it do. The person will be say the Muslim will be say he capture person will can attack him. The thing we be inside Sharia make you do be say yerfa'u amrohu ilaman wallahu allahu fayahkumu fihi. You go take the matter, go meet the people we be say God put inside put for position of authority. Fayahkumu fihi. Now those people, the leadership of the believers, the government, you go take the matter, go give them. Fayahkumu fihi. Now them go come establish case against that person. Now then go come if in matter be say make them punish him, if na banishment if na say make them kill him, if na say make them cut part of im body if na say make dem stone am any punishment wey be say im dey commensurate with the act wey you e don go do na government na im go carry out the execution of that order no be say you don capture am you go come kill am this one you too you no suppose do this one you don go against sharia you don go against the commandment of allah. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار We no go bear witness for anybody among the Muslims based on in work way they do even though the work e apparent to us say na righteous deed we no go bear witness say that person know he go enter paradise as he die or that person know he go enter hell fire as he die naruju solihi. if he die we no go say this person he don enter paradise because my my righteous person this person ah he don dey roast inside hell as, as he dey so because he die as a uh, as an unrighteous person but naruju solihi we go hope say for the righteous person wey be say im work e dey na righteous deed im dey do wey be say na the thing wey open to us because we no know the motive wey dey use the drum. we no know im in ten tion we no know whether the thing that deed whether im e in ten tion good whether e dey acceptable e dey whether god even accept am sef we no know na im make we go say narujo le salihi we go hope say for the one wey be say what the thing with dey apparent to us be say in work na indeed na righteous deed we hope say in go get allah mercy wana for alayhi we go hope say as in dey righteous so him still get some small small bad bad things wey be say in go dey do wana for alayhi we go pray we go fear make allah no stand against am on the small small one wey be say or on im sin the sin wey be say im no go even count sef make e no be say na that one allah go come use william say you no go go anywhere today na im na im make you no go say so so person wey e don die o na hellfire e dey go or so so person wey e don die o na inside paradise e dey go straight when akhafu ala al-musii mudnibi we also go fear on the condition of person wey be say he die but the thing where they apparent to us the thing where they open to us we say na sinner na criminal na khafu ala al-musii person we say na bad bad thing dey do al-mudnibi na big time sinner na big time sinner big time hmm? we go dey fear make god no punish am wa narjulahu rahmatallah provided say he no die as a mushrik a polytheist he no die as a kafir as an infidel provided say he still get faith in god narju lahu rahmatallah. We will hope say maybe Allah out of His mercy, maybe Allah still fi showing mercy to him. No be say we could just pinpoint one person, bam, say this person no, as he don die so that person he don't enter inside hellfire straight away. Or ah that righteous man no, as he die so bam. In fact, na inside sweetie, na inside igbaladun, na inside just dey just dey gbaladun yafunyafun inside paradise as e die so we no go talk that one o waman laqiya allaha bidambin yajibu lahu bihi annaaru taiban ghayra musirrin alayhi fa inna allaha yatubu alayhi and anybody wey be say he die he come go meet allah with one with any sin wey be say the sin e fit make person enter hellfire but that person taiban But before he died, Iban, he don't repent. غَيْرَ مُصِرِّنَ عَلَيْهِ He no can continue on that bad thing way they do. Bad bad thing way they do. فَإِنَّ اللَّهَ Whether na nagbana in the smoke or whether na fornication in the do whether na arm robber o, in bio, whether na all sort of bad bad thing you say they do. Iban provided say he don't repent or khayra musirrina alayhi where we say as he repent he run away from that thing you no even dey close to that thing again He need to do am again na ruju fa inna allaha yatubu alayhi we hope say allah certainly allah go forgive am he go come accept in repentance wa yaqbalu tawbata an ibadihi ويعفو عن السيئات because na him tell us say يقبل التوبة عن عباده in they accept the coming back of in, in lost servant. Person will say he don't lost, he can't come back. Yakubalu Tauba, he go accept the return, the coming back of a sinner will be say he can't repent. Allah say he go accept him. And as as he don't accept him so, Yafu and he say he go can overlook, he go pardon and he say he all the mistakes and evil things wey that person wey don do before provided say he repent and he no go back to uh, the bad bad thing wey be say he dey do before waman laqiyahu waqad uqima alayhi haddun dhalika addam fi dunya fahuwa kafaratullah fahuwa kafaratuhu and person wey be say he die he commit allah waqad uqima alayhi haddu dalika dam wey be say for this earth the, for, for this earth, they don't establish the punishment of in sin. They don't establish them against them for this earth. Maybe through that cause he can't die, or later later he can't die. Though he no return to that thing again, he can't die. Provided say he don't take the punishment, he don't serve the punishment of in sin, like the sin of fornication. We will say the person made them flog him hundred for public We see some set of believers then go then go view them, then go then go then go they present dem go see am or some other punishment like that like that if the person die for who kafarotuhu the punishment wey they don't establish against them, where they don't carry out against them, whether in the course na him die or after that one do you know, go that sin again love fahuwa kafaratullahu kafaratuhum that, that punishment it don't stand as expiation it don't stand stand as atonement for that for his sin so the sin they no go record them against them again kama jaa khairi fil khabari an just the way we say prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam he don't he talk him inside many of the uh, ahadith من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له and person person may be saying لقيه مصرا غير تائب he meets Allah but he no can repent from that sin when they do التي قد استوجب بها العقوبة the sin may be saying it will make person taste punishment from God فأمره إلى الله we go say أمره إلى الله in matter a day with Allah inshallah if Allah wish if Allah like adabahu he go punish him but inshallah ghafara lahu if Allah wish he go forgive him maybe he don't do some other thing you see if he make God forgive him inshallah if God wish he go forgive him wa man laqiyahu min kafir provided see that person you know be mushrik you know be polytheist and you know be infidel you know be kafir wa man laqiyahu min kafirin adabahu walam yaghfir lahum. But if that person he can't go die, he meets Allah as an infidel, as a kafir, an apostate, adhabahu. God could punish him. That one they very very established. They very very established. Walam yaghfir lahu. That one he no get forgiveness for his sin because the greatest thing, the greatest sin we person fit do, and taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka Now you say make you set partners with God. Make you take maybe good person with God create human being na him born Person with na human being na him born am He call and he say God. The greatest one of the greatest sin who person fit sin against himself against God na him be say an ala lillahi niddan wa huwa khalaqak.